iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efuperi ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuwevu kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe abadukurikira ku rubuga rwa interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu by'iki gitondo uyu munsi ni ku cyumweru turahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda hanyuma guhera isaa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irenga mirongo ine yo mu burundi no hirya no hino ku isi irasaba umuryango w'abibumbye kongerera igihe itsinda ry'impuguke ry'uwo muryango rishinzwe gukora amaperereza ku bwicanyi bwakorewe mu gihugu cy'u burundi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika piyeri clave niyo nkuru amashyirahamwe agera kuri mirongo ine n'atatu agwiriyemo ayahunze igihugu ayo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini n'ihembe rya afurika nka defender defenders ayo mu gice cya afurika y'amajepfo ayo muri amerika nka human rights watch ayo muri canada ay'uburaya nka federation internationale des droits de l'homme ayo mu busuwise nka geneve pour les droits de l'homme n'ayandi abona ko mu burundi agateka kazina muntu katarubahirizwa bikwiye gutyo mu rwandiko ayo mashyirahamwe yahaye oni n'igi igisata caryo kijejwe gateka ka kiremwamuntu asaba ko umugwi wa oni ukora amatohoza ku burundi wakongerwa ikindi kiringo uwo mugwi nuwacizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ansheri niko yagize atwara ari igiteka rimwe mu mashirahamwe akunze gusohora ivyegeranyo vy'abicwa n'abanyuruzwa ku kwezi ku kwezi turiko turaraba ku rubuga biriko biraba nta cyizere kihari ko ibintu bigiye guhinduka mu kwezi kw'indwi konyine hishwe abantu bashika mirongo ine n'icyenda hanyuma indwi zibiri zo mu kwezi k'umunani hicwa abantu mirongo ine urumva ko ibyo biharuro ahubwo biteye ubwoba kandi noneho abantu baramutse inzego zo hejuru usanga benshi ari bamwe bagiye baravugwa muri ya mabi urumva byoba ari nk'igitangaro y'uko ibintu bihinduka mu gihe uwahora akora atumwa n'uwundi uwo ari we atuma abandi nibyo haraza haracamwo amajambo meza mugabo igitangaje amajambo meza nta bikorwa bikurikira naho biri uko ayakorera mu burundi yoyo si ko abibona yemeza ko ibintu byifashe neza mu gihugu gerard hakizimana arongoye foricone f rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama ni ibitera soni kubona hari abantu bashobora kwandika nk'uko basaba ko kanaka wongerezwa ikiringo mu gihe tuzi ko mu burundi agateka kazina muntu ibyako byifashe neza kandi byateye bijya imbere turemeza ko ubu tuvugana igihugu cyose nyabagendwa kandi agateka kazina muntu kifashe neza mu mpande zose z'igihugu dusaba ahubwo oni kudasubira kongera ikiringo uwo mugwi ukora amatohoza kuko n'ubundi musanzwe muzi ko ayo matohoza utigeze uyakorera mu gihugu kandi amaraporo wagiye urashikiriza ari amaraporo ateye isoni amaraporo ahengamye ubwo butegetsi bushasha bumaze amezi abiri umugwi wa oni ujejwe amatohoza ku burundi urafise ico ubusaba gukora umunyasenegal dodo diane atwara uwo mugwi yahaye ikiganiro cihariye ijwi ry'amerika ati icya mbere ni ukugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka kazina muntu icya kabiri ni uguhana abagirizwa amabi atandukanye kureka abantu bakishyira bakizana baba abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abandi bifuza gushikiriza ibyiyumviro no kugira amanama cyane cyane gusubira kugurura ibiro by'igisata cya oni cy'agateka kazina muntu gufungura abamenyeshamakuru bafunzwe nk'ab'ikinyamakuru iwacu n'abandi bafungiwe ibyiyumviro byabo batavuga rumwe na leta n'abandi kuba ubutegetsi bwarahindutse ni byiza ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka atari aho ntacyo vyoba bimaze twebwe twasabye ko twokorana n'u Burundi tukemererwa kujayo kuva kera ariko byaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu leta y'u Burundi ntaco kuvuga kuri ico ciyumviro co gusaba kongereza ikiringo c'umugwi wa ONU ukora amatohoza yamara kuva uwo mugwi ukijaho Uburundi bwamye bwiyamiriza raporo zawo bubicishije kuserukira ico gihugu i Geneve muri ONU ambasaderi tabure nova ahari kuri raporo iheruka imbere y'amatora ati bwa mbere ho twebwe duserukira uburundi dutanguye kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubesha irimwo yamara tubona ko igisata c'agateka kazina muntu cahinduye ingendo mu kwemera ibinyoma ku vyerekeye igihugu cacu vyerekana ko ugamije guhungabanya inzego z'igihugu muri iki gihe warataye intumbero rero yo gutohoza ivyerekeye agateka kazina muntu ahubwo usigaye ufise intumbero za politike mu kurangiza twagira tumenyeshe ko igihugu gitekanye kandi amahoro ariho mu gihugu cose uwo mugwi wa oni ushinzwe kugira amatohoza ku vyerekeye agateka kazina muntu mu burundi ufise ikiringo c'umwaka umwe congerezwa ku mwaka ku mwaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu amaraporo yawo arahabwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha sepeyi nayo nyene imaze imyaka itatu ikora amatohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu pierre claveniyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika ikigo cy'ibarurishamibare mu rwanda kiratangaza ko abantu bagera kuri miliyoni imwe na magana ane batakaje akazi mu gihe igihugu cyari muri gahunda ya guma mu rugo iki kigo kikemeza ko abagore aribo bibasiwe cyane ugereranyije n'abagabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboye mu ibarura iki kigo cyakoze mu kwezi kwa gatanu rigamije kureba uko umurimo uhagaze mu rwanda ikigo cy'ibarurishamibare gitangaza ko cyasanze abanyarwanda bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane baratakaje imirimo yabo muri gahunda ya guma mu rugo kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubu bushakashatsi bushya ku gipimo cy'umurimo n'ubushomeri bwakozwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka bagaragaje ko habayeho ukwiyongera kw'abantu badafite akazi ndetse n'igabanuka ry'abari bagafite iki kigo kikemeza ko aribwo bwa mbere kuva cyatangira gukora ubu bushakashatsi mu myaka ine ishize habonetse umubare munini w'abadafite akazi umuyobozi ushinzwe gukurikirana imikorere y'ubushakashatsi mu kigo gishinzwe ibarurishamibare byiringiro james yabwira ijwi rya amerika ko covid cumi n'icyenda hari ibintu bitandukanye yahinduye yatanze ingero z'ibigo byinshi byahise bihagarika amasezerano y'abakozi abandi bakagabanyirizwa ibishahara abandi bakirukanwa burundu raporo y'ikigo gishinzwe ibarurishamibare igaragaza ko mu kwezi kwa gatanu umubare w'abashomeri wiyongereye ukagera ku bihumbi magana cyenda na batanu bavuye ku bihumbi magana atanu mirongo itatu na bitandatu na magana arindwi na cumi na bane bariho mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka bwana byiringira agasobanura ko mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka igipimo kinini cy'ubushomeri kiri hejuru mu bagore aho bangana na makumyabiri na gatanu ku ijana ugereranije n'abagabo bari kuri cumi n'icyenda n'ibice bitandatu ku ijana agasobanura impamvu y'iyi rizamuka ku ruhande rw'abagore mu by'ukuri icyo navuga ku bagore ni uko n'ubusanzwe ibipimo by'isoko ry'umurimo ku bagore ugereranyije n'abagabo byari bisanzwe biri hasi kuba harajemo icyorezo bakarushaho kugirwaho ingaruka ni ibintu bishobora gusobanurwa n'uko n'ubundi usanga abagore ari bo bari mu mirimo wenda ari bo benshi biganje mu mirimo y'igihe gitoya cyangwa se ugasanga nanone hari igihe imirimo yahise izamuka cyane nyuma ya korona vayirasi cyane cyane navuga ubwubatsi ntabwo ari imirimo ikunda gukorwamo n'abagore cyane ikibazo cy'abagore batakaje akazi ari benshi kigaragazwa n'uburyo abenshi bari basanzwe bakora uturimbo duciriritse bahura na kovide cumi n'icyenda tugahita duhagarara aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko ubuzima bubagoye nyuma yo kubura icyo bakora kubera ko korona itaraza genda wagiye gushakisha wahinze icyo kijumba wakimuhaga yagukubita nka sengisa ukayashyira hariya n'ejo washakishiriza ahandi ugashyira hariya none ibyo ntibyabayeho muri ibi ubona yaba iyi korona itari irimo ntajya kudeya ariko ubu ntibiri gukunda ahubwo gutya mpagaze wamfungiye igiceri cy'ijana mu nzu byiringira asobanura ko mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka babaruye abantu bafite imyaka yo gukora ni ukuvuga hejuru y'imyaka cumi n'itandatu bagera kuri miliyoni indwi n'ibihumbi magana ane muri bo abagera kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi ijana bari bafite akazi naho miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu bakora ubuhinzi bw'amaramuko iki kigo kikabarura ko abagera kuri miliyoni eshanu n'ibihumbi magana ane aribo bari bafite akazi mu gihe abagera kuri miliyoni ebyiri ntacyo bakoraga mu kwezi kwa gatanu ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare kikagaragaza ko iyo abantu benshi badakora bigira ingaruka ku gihugu birumvikana nyine iyo igihugu gifite abantu benshi badakora ubukungu bwacyo ntabwo buzamuka nk'uko byari nk'uko bikwiriye ikindi hari imbaraga ziba zirimo nyine gupfusa zagombye nyine kubyazwa umusaruro nanone kandi nanone ku mibereho y'izo ngo barimo cyangwa se ku mibereho yabo ari iki gihe n'igihe kizaza urumva nyine bitera imbogamizi iki kigo gishinzwe ibarurishamibare cyumvikanisha ko hari inzego z'ubukungu zigera ku munani zitanga imirimo zashegeshwe cyane muri guma mu rugo harimo izijyana no gucumbikira abantu ndetse no gutanga serivisi z'ibiribwa aho zatakaje mirongo irindwi na gatanu ku ijana z'imirimo abakora mu rwego rw'ubwikorezi babatakaza imirimo kugera kuri mirongo itandatu na gatanu urwego rw'inganda rutakaza kugera kuri mirongo itanu n'icyenda ku ijana ubwubatsi butakaza kugera kuri mirongo ine n'icyenda ku ijana mu burezi icyuho cy'imirimo mu kwezi kwa kane cyari makumyabiri na kabiri ku ijana kigera kuri makumyabiri na rimwe ku ijana mu kwezi kwa gatanu bamwe mu bari baburimo batakaje akazi burundu kuri ubu baribaza amaherezo yabo uyu ni umwe mu barimu bigishaga muri kaminuza ziherutse gufungwa kaminuza irafunzwe natwe turasezerewe nta kintu batubwiye ntacyo batumariye banki ziratwishyuza bamwe zibatereza ibyabo ntabwo tubona umuntu utwitaho pe leta yagomba kureba ukuntu idutabara ikatugira inama uko twabona amafaranga cyangwa se nayo niba ifashe icyo kigo ikagifata ikaba yaturiha ibyacu kuko twaravunitse cyane kandi twavunikiraga igihugu n'abana b'igihugu ikigo gishinzwe ibarurishamibare gitangaza ko ubushakashatsi nk'ubu bukorwa buri gihembwe ubuzakurikira ubwakozwe mu kwezi kwa gatanu bukaba bwaratangiye muri uku kwezi kwa munani asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
ndagusuhuje kandi ngo uhaye ikaze wowe washyize urushinge rwa radiyo yawe ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho na ejo youth eco umuryango ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na nige na roje naho mizero crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio mugiye kubana nanjye nicole giraneza ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro irdp bugaragaza ko inkomoko y'amakimbirane yo mu miryango kenshi ihera mbere y'urushako ubu bushakashatsi bwakorewe mu turere cumi na kamwe tw'u rwanda bwerekana ko gushakana kw'abantu bataziranye neza no gukurikira imitungo ngo bikunze guteza amakimbirane mu miryango iyo abantu babanye bagasanga ibyo bari bakurikiye mu rushako atari byo babonye nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku makimbirane yo mu muryango ariko twibanda ku makimbirane akomoka ku gucana inyuma muri iki kiganiro turumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage batubwira zimwe mu mpamvu zituma bashakanye bacana inyuma turumva kandi ubuhamya bw'umuryango wacanaga inyuma nabo badusangiza urugendo rwabo turaza kumva kandi ku ruhande rw'ubuyobozi nabwo icyo bafasha imiryango nk'iyi iri muri aya makimbirane ntimuvane urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro mu buryo burambuye ni mu kanya kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
gucana inyuma kw'abashakanye ni kimwe mu bibazo bikomereye umuryango nyarwanda ndetse n'isi muri rusange aho kiri no ku isonga mu bitera agatanya cyane muri iyi minsi isi iri ku muvuduko mwinshi aho bamwe bakora amanywa nijoro ntihaboneke umwanya wo kuganira nyamara iyo umwanya wo kuganira wabuze bituma umwe mu bashakanye ashobora gutekereza ko mugenzi we atakimwitayeho muri make atakimubonera umwanya bikaba byatuma ajya gushaka ku ruhande undi wamubonera umwanya twaganiriye namwe mu baturage bo mu mujyi wa kigali ni uku batubwira zimwe mu mpamvu babona zitera abashakanye gucana inyuma ni kuri mikoro ya rugamba jonathan
guca inyuma mwashakanye ikintu kibitera kenshi na kenshi hari igihe uba usanga umudamu wawe mutumvikana ukavuga ati umuntu twatumvikana gutya na gutya ngewe nshaka kuba nazana undi uriya twakumvikana biterwa n'ukuntu nyine baba babanye bo ubwabo hari igihe umugabo n'umugore baba batumvikana mu rugo rwabo harimo andi makimbirane ariko umugabo akavuga ati nimuca inyuma nibwo ndaba numvishe ngize amahoro bikaba ari amakimbirane bafitanye hagati y'umugabo n'umugore kwa kutuzuzanya nyine mu muryango ariko njyewe wenda gucana inyuma mba mbona ari nk'irari abantu twifitemo twebwe nk'abagabo nyine ukuntu byacika ni uko nyine haza ubwumvikane hagati mu bantu bakareba imbogamizi iri mu rugo rwabo kuko nta wundi muntu uzaza kubafatira umwanzuro atari bo ubwabo ntabwo gucana inyuma byapfa gucika ubundi akenshi na kenshi biba ari irari ariko rya rari rituruka ku buzima umuntu aba yaragiye anyuramo akiri umusore hari nk'ukuntu umuntu aba ari umusore akagendera mu ngeso z'ubusambanyi yamara gushaka umugore bitewe n'ingeso aba yaragiye acamo ugasanga kwihanganira umugore umwe afite bikamunanira ni wa muco wo kutanyurwa hari uko mu buzima bwiwe arararikira yakumva ararikiye rero akumva umugore bashakanye akumva nta munyurwa ngo ngewe uko mbyumva gucana inyuma ko bashakanye ahanini biterwa no kwihugiraho kw'abantu hakabaho no kutizerana nanone gusa nanone hari ikindi kintu mba ndeba n'ubusanzwe aba yari umuntu wamenyereye kwishurashura yicira hasi hejuru igihe nk'umugabo aba yaravutse wenda iryo rari riri murima abona umugore akumva aramukunze abona undi akaba aramukunze ubwo nyine bikaba ngombwa nyine ko ahora muri ibyo ngibyo ntafate umwanzuro tuzuza inshingano z'abashakanye ugasanga umwanya yagahariye umufasha we aho harira bizinesi yewe kugira ngo bicike rero keretse buri muntu wese ku giti cye agiye yumva ko guca inyuma umugore we atari ibintu byiza akabyikura icya mbere ni ukwizerana hagati y'abantu
kutanyurwa kutumvikana irari ni bimwe mu bitera abashakanye gucana inyuma nk'uko aba baturage bamaze kubivuga bagarutse ku kuba bashakanye barushaho kwizerana no kunyurwa bikaba byabafasha kudacana inyuma nshuti bakunze b'ikiganiro ejo ndi kumwe na mugenzi wanjye christelle w'icyeza akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bwamaze kumugeraho bujyanye n'iyi nsanganyamatsiko turi kuganiraho ngo uhaye ikaze muri studio christelle
niko rakoze kumpa ikaze rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye hari ubutumwa tumaze kwakira kuri iyi nsanganyamatsiko iri kugaruka ku makimbirane ashingiye ku gucana inyuma aho turi kwibaza tutese mubona hakurwa iki ngo amakimbirane mu muryango aturuka ku gucana inyuma ashire ubutumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero watsapu y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe dore ibitekerezo tumaze kwakira twihuse bikora imana ezekeri uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati icyakorwa ngo amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma acike ni uko mu gihe habayeho gucana inyuma bikigoye kubibonera igisubizo gusa bajye bagerageza baganire bamenye ibitagenda bityo bibarinde gucana inyuma nawe ntegereje imana seti uri i kigali yagize ati nigeze kuganira n'umugabo mubaza impamvu aca umugore w'inyuma avuga ko iyo amusabye gukora imibonano mpuzabitsina abyanga cyangwa akamuha akanira akoresheje imvugo z'incanege bagabo jackson mu butumwa bwe aravuga ko muri iki gihe gucana inyuma byafashe indi ntera kuko byabaye bizinesi aho umugore n'umugabo bagambana umugore agashaka uwo basambana ubundi bagafatirwa mu cyuho bityo uwafashwe agacibwa amafaranga olivier uri i burundi waravuga ko amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma aturuka ku kuba umugore cyangwa umugabo atarihanganya akiri ingaragu bityo bigatuma batanyurwa mu buriri naho brian kenny irambona waravuga ko gucana inyuma bisigaye byarabaye umuco muri iki gihe uwamahoro theoneste we asanga icyakorwa ngo amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma acike ari uko habaho kwizerana bishingiye ku rukundo ubundi mwaba mwarahuye umwe atari imanzi cyangwa undi isugi mugomba kwicara mukabiganiraho ikindi imyitwarire ya nyuma yo gushaka ntiyakabaye nk'iyo ukiri ingaragu dukomeza ivode wasanga icyatuma ayo makimbirane acika ari uko abashakanye bakiga kunyurwa guhindura imyumvire ndetse no kuganira ku bitagenda neza nahira dukunda murise uherereye mu karere ka musanze waravuga ko icyakorwa ngo ayo makimbirane acike ari uko abashakanye bajya baganira ku bijyanye no kuzuza inshingano z'abashakanye kuko akenshi gucana inyuma ntabwo ari ingeso yokama umuntu kuko akenshi biva ku bagore batita ku bagabo babo bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko mwakomeza mukabwohereza turakomeza tubwakire nikore wasubirana ijambo gakomeza n'ikiganiro arakoze christelle w'icyeza kutugezaho bimwe mu bitekerezo bimaze kumugeraho bijyanye n'iki kiganiro namwe muduteze amatwi mudusangiza ibitekerezo byanyu ese mubona hakorwa iki ngo amakimbirane yo mu muryango akomoka ku gucana inyuma ashire duhamagara udusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe gucana inyuma hagati y'abashakanye ni kimwe mu bibuza umuryango umunezero bikanadindiza iterambere ryawo nyamara iyo abashakanye bafashe umwanya wo kubiganiraho bakiyemeza kubireka bizahura umunezero n'iterambere ry'urugo rwabo urugero ni umuryango wa faustin n'uw'imbabazi utuye mu karere ka bugesera uvuga ko nyuma yo kumara imyaka itanu bacana inyuma bahisemo kubireka none ubu bakaba barajwe ishinga no kwiteza imbere dore ko ubu bamaze no kwiyubakira inzu yo kubamo kubera gushyira hamwe ni mu kiganiro uyu muryango wagiranye na marie claire isingizwe tumara imyaka cumi n'ibiri tukaba dufite abana batatu ariko nyuma y'ibyo byagerageje kujya mu mugore wanjye muca inyuma ngeraho rwose udushyimbo nkagurisha ibiki byose umugore nawe bimurambiye ubwo abona ntacyo akorera nawe byose areka gukora nawe anca inyuma turangira gutyo ariko nyuma tuza kubiganira turitonda tugerageza ibyo kubivamo turabireka turongera tumera nk'abatanga urugo neza dutangira bushyashya mu byo twahombye hari ibyo twarabyirengagije ariko ubu tumeze neza nta kibazo mu rugo n'abana aha aragira ati habayemo ibintu byo gucana inyuma ibyo byatangiye hashize igihe kingana iki mu bana twari tumaranye imyaka ibiri tubana tumaze kubyara umwana wa mbere kuko dufite batatu umugabo atangira kunca inyuma agasinda karara mu kabari nanjye umujinya uranyica nanjye ntangira kujya amuca inyuma kugira ngo mbone rasiyo y'uwo mwana tubyara abandi bana nyine muri ubwo buzima buri wese acana n'undi nyuma ariko byagezeho nyine tubona ko nta kintu bimaze turongera turiyunga tubanye neza ubu dusigaye dusenga mbona iterambere rikomeje ry'urugo nta kibazo kindi dufite twafashe umwanzuro wo kubihagarika tubona rwose nta terambere ririmo tujya inama ibyo bintu tubivamo dore ko nkawe wadusuye ubona ko turi gutangira bushyashya kujya kwisorana ko n'inzu ikiri nshyashya ariko turi kwizera ko bizashoboka neza kuko tubanye neza gucana inyuma kwanyu kwagiraga izihe ngaruka ku muryango wanyu n'urugo muri rusange ntabwo twateraga imbere n'abana ntibabeho neza kubera ko nta gikoma cyabonekaga imyaka itanu twayimaze nyine tumeze gutyo muri ayo makimbirane bigezeho nyine tubivamo murabona ko tumaze no kubaka inzu dore tugiye kwishyiramo umuriro nta kibazo dufite muri aba bana bacu batatu gusa abantu nkameze gutyo njye nabagira inama yo kubireka bakahumvikana n'uwo bashakanye icyo bakoze cyose hari ukuntu ukora ikintu ukaba ngo ndi umugabo kwihaga ngo ndi umugabo ukaza ugafata umufuka w'ibishyimbo ugaterura agafata ihene ukayishora umugore yagiye gupagasa gusa ndabagira inama yo kwisubiraho bakumvikana n'abo bashakanye icyo bakoze cyose bakagikora mu buryo bwo kumvikana urakoze cyane gira inama ugira izindi ngo zikiri mu makimbirane ashingiye ku gucana inyuma nk'ayo mwahozemo turi gusoza mbo inama nabagira murabona ibyo byose twabikoraga turi mu bukode nta nzu twagiraga nta n'ikibanza twagiraga inama nagira abantu bashakanye bameze gutyo ni uko bagomba kubireka bagakora akazi kose gashoboka kabaha amafaranga ariko akazi k'ubusambanyi n'amakimbirane ibyo bintu bakabireka dore nanjye narabiretse murabona ko nta kibazo mfite ni ukubivamo bakabireka
barakoze cyane uyu muryango wa faustin n'uw'imbabazi badusangije ubuhamya bwabo nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mwiyumviye ko uyu muryango nyuma y'imyaka ibiri babanye umugabo yatangiye kujya aca inyuma umugore we akagurisha bimwe mu biribwa nuko umugore nawe akaza kurambirwa nawe agatangira kujya amuca inyuma ngo abone ibyo atungisha umwana mu gusoza ariko ubu buhamya bwabo mwiyumviye ko bagira inama indi miryango ko aho kujya mu kazi ko gucana inyuma bashaka kandi kazi bakora kabinjiriza amafaranga nk'umuryango bagakora bakiteza imbere namwe muduteze amatwi mudusangize ibitekerezo byanyu mutubwire ese mubona hakorwa iki ngo amakimbirane yo mu muryango akomoka ku gucana inyuma ashire muduhamagare mudusangize ibitekerezo ingero kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora kandi gukoresha iyi nimero mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe nshuti bakunze b'ikiganiro ejo reka noneho dufate umwanya twumva indirimbo y'umuhanzi kwinca yise wina turagaruka dukomeza n'ikiganiro cya none
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
kukumabarira ntiwabishobora
urumva kwinca reka noneho dukomereze ikiganiro cyacu mu karere ka bugesera aho david hitimana yaganiye n'umuyobozi w'akarere ka bugesera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage imana ishimwe ivete maze amubwira zimwe mu ngamba bafashe mu guhosha amakimbirane mu muryango akomoka ku gucana inyuma reka tubumve
turi kumwe na imana ishimwe ivete akaba ari umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka bugesera ivete ikaze mu kiganiro ejo murakoze cyane nibyo koko dufite ibibazo by'amakimbirane mu miryango imwe mu mpamvu itera amakimbirane harimo no gucana inyuma kw'abashakanye hari mu buryo bwo gukumira ariko no mu buryo twavuga bwo kuvura mu gukumira habaho ibiganiro ku kugira umuryango utekanye umuryango utarangwamo amakimbirane birashoboka ko umwe mu ruhande rwagiranye amakimbirane ashobora kugaragaza ibibazo byo mu mutwe haba ku bukungu muri rusange burahazaharira kuko umuryango ukimbirana buri wese ntabwo akora azanira urugo ahubwo biba birimo guhimana bigatuma n'urugo rudatera imbere ku mpande zose zombi ndetse no ku ruhande rw'abana bikabagiraho ingaruka turebye nko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ni nka kesi zingahe mumaze kwakira wenda naguha urugero ntabwo ndavuga ngo zi amakimbirane atewe no gucana inyuma guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza dusoza kwa gatanu twari dufite kesi zigera ku ijana na mirongo inani n'enye z'amakimbirane yabaye mu muryango ubwo ibyo ngibyo biba ari ibyo twamenye haracyariho na babihishira madamu yvette noneho mufite ingamba ki kugira ngo iki kibazo kiranduke burundu muri aka karere kanyu ingamba dufite ubukangurambaga navuga dukangurira abaturage dufite gahunda twita turengere umwana ni ubukangurambaga dushyiramo kugira umuryango utekanye kwirinda isambanywa rikoreshwa abana ndetse n'inda ziterwa abangavu kugira ngo tubungabunge umuryango wacu tugira kandi n'ubundi bukangurambaga ubwo noneho kugira umuryango utekanye turi kugana ku musozo w'ikiganiro gitoya tugiranye ese nk'umuyobozi w'akarere ka bugesera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ni izihe nama wagira abaturarwanda muri rusange icya mbere ni ukwimakaza umuco wo kuganira ibiganiro hari benshi bataganira ariko burya ibiganiro mu muryango nibyo bifasha kugira ngo turenge n'ayo makimbirane wenda icyaba cyabuze ku ruhande rumwe ku buryo habaho ayo makimbirane aturuka ku gucana inyuma bakicara bakagishakira umuti hagombye kugira isaha rwose yo kuganira mu muryango mu byo dukora byose mu kazi dukora ka buri munsi umuryango uzi imbere ikindi kandi ni uko habaye amakimbirane bigira inzego bigezwaho ntabwo ari byiza kubyihererana bikazageza aho umuntu yica undi byaratangiye buhoro buhoro abaturanyi bareba umuntu akicecekera agashiriramo bikazageza aho abantu babiri abashakanye bicara ntabwo bikwiye rero turahari turiteguye kubakira ntibagatinye kubigaragaza reka tugushimire urakoze cyane vuba ikiganiro gitoya tugiranye murakoze cyane namwe ndabashimiye mwe mwese twabanye muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na nige na roje mbibutsa ko ikiganiro ejo mugikurikira buri gihe ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika mu masaha nk'aya mwakoze kubana natwe nitwa nicole gira neza ikiganiro ejo naho ubutaha
tubashimire bagenzi bacu batugejejeho ikiganiro ejo inshuti zacu mu masegonda make cyane ndabasigira bagenzi banjye baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro yari yewe edi rwema mwari kumwe